Suniin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa haga jimaataa galgal sa'aatii lamaa akka haga sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalee 22 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Arguyyaan kamisaa caamsaan 25 barii ammoo 2017 babaarotti oolee waliin qe'eessan nagaya haraadonni VOA mootummaa teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii ansoraa haala keessan keessummeessa dhiyaadhaan.
Karoorri dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya manni murtii olaanaa ka federaalaa ka duraan itti gaafatama sabquunnamtii samaayawii paartii ture yoonaataan tasfaayee irratti hidhaa waggaa jaaf baatii jaamure jedhamee jira matoota duraarraa keessaa tokko.
Horii dureeyyoota addunyaa G7 jedhani siislii xaaliyaanaa taa'uuf deema. Horii kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa obbo Haayileemaariyaam Dassaaleeny akka keessummaatti yaaman. Guddinni Itoophiyaan addunyaa keessaa qabdu agarsiisaa jedhu oduu himaan. Isan ammoo tanirratti maan jettan? Gamkaaniin ammoo godin Ameerikaa Minisootaa keessatti gifira yookaan ammoo dhukkubi Ingiliffaan miisili jedhani nam hedduu irratti arguutti jiran waan har'isanii qopheessin keessaa haga tokko oduu tasaana namo.
Manni murtii olaanaa ka federaalaa ramaddiin lidataa dhaddachi akka afuraffaan ka duraan itti gaafatama sabquunnamtii samaayawii paartii ture yoonaataan tasfaayee raggaasaa irratti hidhaa waggaa jaaf baatii jaamuree jira. Yeroon hidhaa kun guyyaa inni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira. Gabaasaa mallaskaachuu ammaa Tigisti Gammeetuu dhiyeessa.
Torban darbee akka shororkeessummaa leellisuutiin balleessa ta'uusaa manni murtii mirkaneeffadheeraan jedhe dargaggoon karaa sabquunnamtii hawaasummaa mirga dhala namaatiif falmuudhaan beekamu yoonaataan tasfaayee irratti manni murtii ramaddii lidataa dhaddacha afraffaan har'a adabbii murteesseera. abukaatoon hidhamaatii fi abbaan alangaa yaada isaanii dursanii barreeffamaan dhiheeffachuu dhaddacha irraa irratti adabbiin yeroo dubbifametti ibse manni murtichaa yakki yoonaataan ittiin himatame. seera farra shororkeessummaa keeyyata tajaajilatti waan ta'eef hidhaa waggaa kudhanii hamma digdamaatiin adabsiisu akka ta'es tarreesseera manni murtii kun yakki geggeeffame itti yaaddamee ta'uusaa erga ibsee booda yakka hojjetame kanaan badii gahe ilaalchisee garuu abbaan alangaa ragaan dhiheeffate akka hin jirre akkasumas abbaan alangaa adabbiin cimaa akka kennamu waan hin gaafanneef ka'umsa adabbii akkaataa yakkichaa jechuunis waggaa kudhan akka ta'u gamni lamaanuu itti waliigaluusaa hime. abukaatoon yoonaataan karaa isaaniitiin yoonaataan kana dura yakka hojjetee akka hin beekne hawaasa keessatti nama tajaajila kennaa ture ta'uu dabalees haati yoonaataan akka malee dhukkubsatanii hin jiranii fi kunuunsaa fi gargaarsa hangochaafi ture isa qofa waan ta'eef adabbiin akka xinneeffamuuf gaafatee ture haaluma kanaan manni murtiis iyyannoo abukaatoon yoonaataan dhiheessan fudhatee kanaafis gaafa dura qabame jalqabee hidhaa waggaa jahaatii fi ji'a jahaatiin akka adabamu murteesseera. yoonaataan tasfaayee yeroo mormiin oromiyaa jabaa ture keessa qabame caamsaa bara kuma lamaa fi kudha jaha keessa immoo seera farra shororkeessummaa itoophiyaan baastee fi namoonni hedduun ittiin himatamaa jiraniin himannaan irratti baname yakki inni ittiin himatames wantoota mormii mootummaa irratti deemaa tureen walqabateen fuula feesbuuk irratti maxxanseera wanni inni barreesses fincilaan kakaasuu waan jedhu yoonaataan ragaa dhi'eeffatee ture keessaa hooggantoota paartii mormituu koongiresii federaalawaa oromoo mana hidhaa jiran dooktar mararaa guddinaatii fi obbo baqqalaa garbaan keessa jiran abukaatoon yoonaataan murtii adabbii kennameen akka gaddanii fi oliyyannoo dhi'eeffachuudhaa akka karoorfatan ibsaniiru.
pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi doonaald tiraamp har'a haasawaa walgahii hoogganoota neetoo irratti dhageessisaniin gamtichi gama damee ittisaatti kan maallaqni itti hanqatu ta'uu beeksisanii jiran neetoon irra jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiru neetoon gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatu duula farra shororkeessummaa dhimma godaantotaa. doorsisa raashiyaarraa dhufuu fi biyyoota gama bahaaf kibbaatiin neetoo daangessanitti fuuleffachuuf keessaa akka qabaatu dubbatan tiraamp miseensonni neetoo maallaqa itti ramadame baasuudhaan akka dirqama isaanii bahanillee gaafatanii jiran biyyoota miseensota neetoo 28 keessaa 23 dirqama isaanii bawanqachuun isaanii uummata yuunaayitid isteetsiif gochaa haqaa miti jechuun dubbatan. haleellaan boombii of wareeginsaa torban kana keessa maanchestar keessatti geggeessame gar fageenya gochaa ammeenyaa shororkeessummaa fuula keenya dura jiru agarsiisa jechuudhaan dubbatanii jiru. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti Haleellaa boombii'oof wareeginsaa wixata dabre kana biyya Biriteen magaalaa Maanchister keessatti geggeessame wajjin walqabate agammaatti namoonni saddeet hidhamanii jiru. Kanneen keessaa namoonni lama arra weerara humnoota tika nagaatiin bakka adda addaatti lamatti geggeessameen qabaman. Dubartiin kaleessa appaartama Maanchestar gama kaabaa keessaa qabamte garuu himatamuurraa walabataate gallakkisamtee jirti. Namoonni qabaman kun qorannaa geggeessamu baay'ee barbaachisoo akka ta'an kan dubbatan hoogganaan poolisii magaalaa Maanchestar garuu namoonni qabaman kun akkamitti haleellaa sana wajjin akka hidhata qaban waan ibsan hin jiru. Qondaalonni farra shorkeessummaa akka Biriteen eega jalqaba torban kanaarraa agarsiisa sirbaa yookaan immoo koonsartii irratti boombiin dhoosame ijoollee dabalee namoota 22 fixee booda weerara geggeessuuf shakkamtoota hidhuutti fufanii jiru. Weerarichi akka humni poolisii atattamaan tarkaanfii fudhataa jiru uummataaf mirkaneessuuf yoo ta'u gama biraatiin immoo uummata magaalaa Maanchestar keessatti rifaatuu uumee jira. Rifaatuun sun ammammoo suuta suutaan gara humna nagaa eegumsaa Maanchestaritti aaruutti cehaa jira. Humni nagaa eegumsaa sun of wareegaa boombicha dhoose kan umriin 22 Saalmaan Abeedii finxaalessaa bala'amaa ta'uusaa adda baafachuu kan isa dandeessisu carraa baay'ee qabutti hin gargaaramiin hafe qeeqa jiru hordofsiisaa jira. Namoota ollaasaa jiraataniif hoogganoota masjiidaa dabalee namoonni hedduun waa'ee bala'amaa waa'ee Nama kana qondaalota nageegumsaatti iyyataniyyuu akka tarkaanfiin hin fudhatamiin dubbatu qeeqxoonni hojjetaan hawaasaa tokko Saalmaan Abeedii of wareegaa boombii dhoosu ta'uun waan gaariidha jechuu isaa dhaga'een jira jechuudhaan qondaalota nageegumsaatti gabaasuu isaallee dubbatee jira. Haatiif abbaan Saalmaan dhalataan biyya Liibiyaa irraa dhufanii Biriteen keessa akka jiraataa turan yoo ta'u eega hoogganaan biyyattii Mohaammed Gaadaafi. Taayitaarraa fonqolchamanii booda obboleessaaf obboleettii isaa waliin xaxatanii biyya sanatti deebi'an. Saalmaan Abbeede warra isaa dubbisuudhaaf eega Liibiyaa ture booda torban dabre kana gara Maanchestaritti deebi'e jedhama. Aangoonni Biriteen haleellaan sun caasa sadarkaa addunyaa wajjin hidhata qabaachuuf dhiisuusaa qorataa jiru. Kaadhimamaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi kakutaa Moontaanaa oduu gabaasaa tokko morma qabee lafatti darbachuudhaaf himatamanii jiran. Gaazexaan gaazexaa Biriteen kaaza Gaardiyaan jedhamuu fi kan hojjetu Ben Jacobs kaleessa tiwutarii irratti akka barreessetti paartii Rippaabilikaanirraa kaadhimamaan miseensa mana maree Greg Ginford na darbatee marayaa ija kiyyaa caccabse jechuudhaan beeksisee jira. Mana mareetti hoogganaan paartii Rippaabilikaanii Pool Raayaan gochaa kanaaf Geenford dhiifama gaafachuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantaan caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat VOA News daat kaamiraatti qophiiteennaa yaad keessan nu barreessaa tokko qophiiteennallee caqasaa jenna. biyyoota dureeyyii addunyaa torbaan G7 jedhan borii jalqabanii magaala xaaliyaana siisliit horta'an horii addunyaa kunin rakkoo afrikaa jijjiiram qilleensaa daldalaa fi waan hedduu irratti mari'ata dureeyyoota addunyaa tunin jaapaan ameerikaa jarmanii kaanaadaa faransaay xaaliyaanaa fi yuunaayitid kingdom horhan irratti muummee ministeera itiyoophiyaa obbo haayileemaariyaam dassaaleny akka keessummaatti yaamane akka ergamaan addaa muummee ministeera Itiyoophiyaa ambaasaaddar Biraanee Gabre Kiristoos jedhutti muummee ministeera Horhanatti yaamuun fulaan Itiyoophiyaan jirtu jijjiiramaani ol hiiqa deemuu jiraachuu isii agarsiisa. Ambaasaaddar Biraaneen filamiitii Dr. Tewodiroos Adaanoom Daayirektara olaanaa dhaaba fayyaa addunyaa yookaan ammoo WHO ta'e irratti tani jedhe. Itiyoophiyaan jijjiiramaa oli guddachaa deemuu jirti jedhe. Bulchoota Afrikaa afur Horhanatti yaaman.
ሌሎች አፍሪካ መሪዎች ጋር በመሆን በዚሁ ላይ ይሳተፋሉ። ይህ የሚያሳየው የኢትዮጵያ ቦታና ሚዛን ዓለም ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ እያገኘ እንደሚሄድ ነው። ለዚህ ማጠቃለያው ምንድን ነው? ወሳኙ ነገር የውስጣችን ሁኔታ ስለሆነ bulchoota afrikaa waliin korkan dhufu wanni tun taatee fi qoodii itiyoophiyaan addunyaa keessa qabdu guddachaa deemuu jiraachuu isii agarsiisa wanti jabduun ammoo akka nu keessi jirrutti murteessa naga keenna misoom keenna guddinni biyyi teenna keessa jirtu kana jabeeffanne jireen keenya wayyeeffanne biyyi teenna biyyi wayyaa qabdu tolfanne akka qoodii isiin addunyaa keessaa qabdu hagan caalutti jabaanne hojjechuu malee waltajjii biyyoota guddatanii jedhan tana keessa jiraachuu qofaa miti biyya achi geettinulleen jechuu akka danda'an tan agarsiiftii jedhe. Wanni Itoophiyaan miseensi nagaa tokkummaa mootummoota taate biyyitii miseensonni cuftii isii filattee fi tanumaafi jedha ambaasaaddar Biraaneen bulchoota Afrikaa kakor kanaaf yaaman keessaa Naayijeeriyaa, Keenyaa fi Taanzaaniyaan faalleen keessa jiran Itoophiyaan jijjiiramaa waan deemuu jirtuu fi horguu guddaa addunyaa akkana kan irratti yaamanii jedhan bulchooti Itoophiyaa akka xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Minisoota irra jedhetti barumdurii jalqabaniitu iyyuu Itoophiyaa horguu guddaa addunyaatti waan yaamaniifitti jira.
Egaa kun yeroo duraatiif miti Itoophiyaan qophii akkanaa kanarratti kan affeeramtu yeroo mallas jira sanitti yeroo hedduudha hirmaatti wanni hirmaattuu fi biyyoota Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataa hedduu qaban akkasumas teessoo waajjiraalee mootummoota Afrikaa akkasumas kan addunyaa waan taateef influenshaal jedhamanii dhaaman keessaa tokko waan taateef waan akkanarratti affeeramaa turte har'a qofa osoo hin ta'in gaafa Hayilasillaasiis gaafa dargiiti kanarratti qophiilee addunyaa kanarratti yeroo dheeraa ni hirmaatti. Guddina Itoophiyaan amma qabdu kan agarsiisu osoo hin tahin Itoophiyaan biyyoota afran gurguddoo Afrikaa keessatti beekaman jechuunis Ijipt, Naayijeeriyaa, Saawuz Afrikaa, Itoophiyaa biyyoonni afran kun yeroo affeeraman ammallee kan mo'atu Guddina akkamiitiin biyyoota afran tun filataman?
Itoophiyaan yeroo baay'ee kan filamtu tokkoffaa baay'ina uummataatiin biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu waan taateef lammaffaa immoo strategic position jechuun teessumni lafa isii daangaa baha jiddu galeessaatii fi Afrikaa jidduu waan taateef akka strategic paartinariitti ilaalu. Sanumaan wal qabatee immoo Finfinneen teessoo mootummoota Afrikaa akkasumas waajjiraalee addunyaa hedduu waan taateef biyya hedduu barbaachisuuf jedhamtee fudhatamti. Ijiptis bifuma kanaan biyya lakkoofsa uummataa guddaa qabdu, waraana guddaa qabdu taatee waan beekamtuuf kanaaf yaamamti. Naayijeeriyaanis biyya uummata guddaas diinagdees jabaa qabdudha. Akkasumas Saawuz Afrikaan bifuma kanaan laalamtee biyyoota afran kan Afrikaa keessatti yeroo hedduu qophii addunyaa irratti kan affeeraman.
Tanaafuu biyyooti afran tunanii affeeramuu qofaa miti yookaan ammoo qoodii isaan addunyaa keessaa qabanillee Afrika keessaa qoodii qabanillee waan hedduu fiduullee danda'a.
Ee maaliif agartee yeroo mootummoonni addunyaa kun yeroo wal ga'anitti Afrikaa keessas Laatiin Ameerikaa keessas Eeshiyaa keessas biyyoota murteessoo ta'an biyyoota sababa sadarkaa adda addaatiin madaalamanii biyyoota murteessoo ta'an affeeranii. Akka taajjabdootaatti akka hirmaattota osoo hin ta'in akka taajjabdootaatti yeroo itti yaaman ture yeroo mallas turetti yoo yaadatte yeroo baay'ee qophii akkanaas irratti hirmaata. San duras fakkeenyaaf yeroo amma yeroo dargiitu yoo fudhatte yoo fudhatte bilookiin kooministii ka jennuun kun iistan bilook ka jennuun kun yeroo baay'ee mangistuu fi mootummaa Itoophiyaa affeeraa ture. Kun Itoophiyaan biyya Afrikaa keessatti biyya lakkoofsa uummataatiinis teessoonis murteessuu taate malee imaammata poolisii mootummaa yeroo ammaa kan laallatu miti.
Hora akkana kanarraa maal eeganii akkana?
Korri dureeyyataa kun egaa yeroo baay'ee simboolik yookiin immoo kan fakkeessaa jedhamellee yeroo qeeqamu ni mul'ata. Haa taatu garuu keessattuu dhimmoota diinagdee dhimmoota nageenyaan wal qabatan irratti marii jajjaboo fi imaammata gara fuulduraa biyyoonni kunis ta'ee akka addunyaatti itti deemu qabdu irratti marii babal'aatu godhama. Biyyoonni akka Itoophiyaa achi irratti hirmaatan suduudan wanni argatan jiraachuu baatus mootummoota hoogganoota mootummoota murteessoo kanaa qaaman arganii dantaa isaanii itti himachuu waan tokko tokko itti wayiwaachuu waliigaltee tokko tokko irra gahuudhaaf hiriyeedha isaaniif bana.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammadiin galateeffannaa hor kan irratti pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dabalee hora bulchoota addunyaa hedduun itti dhufan. Tamcaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromootti qophii teennee jalqabne daqiiqaa kudhanii shanii tokko yaa'uu jirra. Gara kudhanii afuriitiif wayii yaa'uu jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Keekiyyaa badhaadhaa akkana fakkaatu gootii kaleessaa jedhe dabeessi sabii abaarammoo jedheetiin waan hedduu faarsa.
seenadhaan ijaarama dhalootaan utubama maqaan gootaa ni kabajama. Waata. Warra waaqni abaare kormi maqaa wallaale warra waaqni eebbise kormi maqaa leellise. Waata. Waaqnu lagi abaarsa idifaata naraarsa gadee seenaa tureessa. Meekeen goota baarsa. Meeka eegoota baasa kaleefiin daachii baasa gurra dhiiraan odeessa gadeen garaa hammeessa. Hankoda gootonni kee. kaleessa. Hafuudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaadii gamoo wal jabeessa. Babbaroodaa yaa Oromoo akka leenca. Bahanqoodaa gootonni keenya kaleessa. Hafuudhaan mannuu seenatu seena hadheessa yaadii gamoo wal jabeessa. Laboofna laba baasee gubbaa ididdiyoon qorra sodaa dhaamota sanyii laba gubbaa buusanii uma facaafate namuu hammata silaa barri ongee beelumaa korma lubbuu jiru allaattii marsa gadaan saba kan keenyaa shanii bunni dhukkee ganni hurrii naannessa dibbeen ta'u gogaan qeerransa oobiyyoo horan bishaan kuusanii badeen baduu hojiin seenadhaa. Goonni yoo du'es maqaa faarsanii lammiin lamaan jirtu beekachaa tokko sabaa tokko biyyaa aanteeni dhugaan ija babaaf tuumiti bukkulaan darba tamtii qaankeenii. Nafaarsaa gootota kaleessa taaddasaa alaabuu qixxeessa agarii eenyutu wallaale goota koo badhaadha salaale miidhamee yoo dhabe dhugaa. Ni du'aa yookaan ni ajjeesu kan abbaan rabee gubudhaadha goonni yoo sarma tuttuqaadha. Nafaarsaa gootota kaleessa abishee fi baarootumsa waaqolee jaada galaraasa meelemoo saayiba rasaasa mi'aan xiqqinchaaluu dammi asaffaa kooshaaroo lammi lagasaa wabii goota goota nadhii gammada afaanti biqiltoota. Baroodaa yaa Oromoo akka leenca. Bahaan qoodaa gootonni keenya kaleessa. Lafaan goonuu seenatu seena hadheessa. Yaadii gaggoo wal jabeessa. Horee lafa tikaa oolchullee harika keenya kottee duudhaa jibba jajuun jajjaba waa gaaratti keessa fuulaan dhuguma.
Kakiyyaa badhaadha galateeffannee waan afadda bartaammaan tan caqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromootti hoornaat VOA News daat kaamiin iimeelii kenna afaan Oromoo at VOA News daat kaamiin immoo iimeelii feesbuukii kennatti mallaa qophii teenna caqasaa jenna. Qophii fayyaa. ameerikaa godina minisootaa keessatti dhukkubii gifiraa ingiliffaan meesilsi jedhan nam hedduu irratti arguu jiran nam jaatamaa ol caala dhukkuba kan irratti argan keessa shantamaa ol hawaasa somaaleeti godini sunin godina namii afrikaa hedduun keessa jiraatullee dhibi kunin milkeetii isaa maane maal nam tolche akkamiin ofirra fadhowwuu danda'an tan irratti jaalanneen dooktar obsaa hassan minisootaa dubbifte dooktar obsaan ogees fayyaa hospitaalaa marsii keessa hojjetu boordi bulchiinsa hawaasa oromoo kan minisootaanlee dhibi kunin maanirraa dhufee jennaan
Gifirri maalirraa dhufaa yoo jennee jarmii vaayirasii jedhamturraa dhufaa. Maqaan jarmii vaayirasii tanaa miizoos jaaniini. Miizoosiin tuni akka malee dhukkuba daddabiraa keessaa tokko asxaan isiin namarratti fidduu ta duraa shishshiftee yookiin raash saniin nama dhufaa kun ammaas leeyda fiiver nama qufaasisaa funyaanirraa caliiloo nama yaasuu danda'a kun immoo ija nama diimeessaa yookiin nama addeessaa namni tokko yoo nama shiftee qabu kanatti wal argee. namni kun naannoo inni jirutti quufa'ee karaa hafuuraatiin yoo kan seenu tahe osoo asxaan isaa irratti hin mul'anne guyyaan kudha lama afaan dabruu danda'a. Yeroo duraatiif kan namatti dhufu leeydaadha. Leeydaa boota guyyaa lamaa sadii shififii yookiin raash kajaamu kanaatu kalloo keenya irratti argama. Jijjiirama kalloo irratti argame booda immoo qufa'uu fi akka gaaritti namni dhukkubuu danda'a. Irra guddina miidhaan inni fidu ijoollee daa'imman hedduu miidhaa addunyaa irratti biyyoota ol guddachaa jiran bakka talaalliin miizils hin baay'annetti nama miliyoona lamaa fi akka nafaatu dhuma biyyoota ol guddachaa jira.
Dhukkubni gifiraa yookiin shifteen kun namarraa namatti akkamitti darbaa?
qilleensa keessaani dabraa hoggaa namni hafuura baafatu yookiin hoggaa namni qufa'u qufaa san keessa yookiin hafuura baafatu kana keessa vaayirasiin tuni naannoo san faala waan faalame sanas yoo hafuura san naqatte yookiin tan harkaan yaa'aa namarraa hoggaa qufa'an san harkaan wal fuudhuufaa waan namni harkaan tuqe san deemtee tuquufaa sanirraa namatti darba inni.
Namni mucaa yookiin daa'ima akkasii isa mudate maal gochuu qaba?
Keessattuu biyya nuti jiraannu sanatti eegumsi fayyaa waan gaarii ta'eef hoggusuma dooktoratti bilbiluu qabanii nama keessa akka gadi hin baane bilbilanii akka mana yaalaa deeman osoo mana yaalaa hin deemne immoo asxaasan yoo himan hoggaa mana yaalaa dhufan san namoota biraallee hin gaagaaneef lafa jala himanii ani waan akkanaatu kunoo hawaasa keessa deemaa jira sabaa himaa irrattis kanaan dhagaya anilleen asxaa akkanaatiin ilmootii irratti argaa jira maala haa godhu hoggaa ja'anii bilbilan doktoroonni waan godhuu qaban ni dubbatanii hoggaa mana haakimaatti dhufan immoo waan kun karaa qorannoo laaboratoriitii fi dhibkumaati himattu irraahu mirkaneeffachuu ni danda'ama eega mirkaneeffatan booda dawaalleen dhibbaa dhibba qulqulleessi hin jiru dhibkaa isaa immoo waan akka layidaa fa'aa dawaa namaa kan inni layidaan akka namarraa gad deebitu yommoo wanni kun miila nama fuudhee waan akka daayiriyaa yookiin garaayaasaa ammallee infekshina nimooniyaa karaa baakteeriyaati nama gaa vaayirasii irraa soo jirraa vaayirasiin kun karaa namaa saaqeeti achi booda baakteeriyaan dhufee somba nama miidhuu danda'a yookiin middle ear infection gurra jiddutti infekshinii namatti ta'uu danda'a wanni kun hoggaa irra mul'atu ta'e antibaayootiks namaa kennanii baakteeriyaa kana ajjeesuudhaaf manni haakimaa kunuunsa gahaa kennuu waan danda'aniifiif jecha karaa san dhufuu dhabu.
Dhukkubii gifiraa yookiin shifteen kun tun dhufiin dursanii of eeggannoon godhamu maal fakkaata?
Akkuma guddinni namaa guddinni teekinooloojii deemaa jirutti namni biyyoota faranjii kanatti nama hedduutu akkuma biyya warra biyya keenyaatti hojii gala close space living hoggaa namni hedduun iddoo takka hojii galuu fi naannoon isaa qulqullina hin qabaanne. dhukkubni akkanaa kun daddarbuudhaaf hedduu salphaadha. Akkuma guddinni dhufaa guddina teekinooloojiitiin eegumsi fayyaa barumsi cimaa dhufuun dhukkuboota kanaaf kan biraalleen irraa lagachaa irraa lagachaa dhufuun argame. San bira dabree immoo talaalliin bara kudha sagal jaatamoota keessa mul'atee eega mul'ate booda immoo massive vaccination campaign duula talaallii guddaa godhanii bara kuma lama keessa ameerikaa keessatti wanni kun dhibbaa dhibbatti manca'ee jedhanii dikleer godhanii turanii booda immoo addunyaan tun akka gaariitti walitti hidhannoo waan qabduuf jecha namni asirraa biyya biraa laaluuf ka deemu ka biyya biraati immoo as dhufu iddoo wanni kun itti ammalleetti nama miidhaa jirurraa hoggaa dhufan dhukkuba kana fidanii ameerikaa dhufu hoggaa dhufe akkuma ammaan tana keessattuu kutaa minisootaa keessatti wanni kun babal'achaa jira amma.
Amma kutaa Minnesotaa himamaa jira sabaa himaadhaani. Hawaasa isa kamidhaan inni miidhaa jiru.
Kaleessa waan kana sakattaan ture karaa marsaa intarneetii Minnesota Department of Health yookiin Departimentii eegumsa fayyaa kutaa Minnesota karaa sabaahimaa isaanii irratti wanni maxxansan kaleessa galgala soofaar nama jahatamii saddeetiitu mirkanaa'ee jira. Namni jahatamii saddeet kun irra guddinni bikkattii baay'eetu Hennepin County. Hennepin County naannoo Minneapolis namoonni irra guddina waan kana qabu hawaasa Somaaliyaati.
Hawaasni Oromoo magaalaa Minneapolis yookiin Seenpool akkasumas kutaa Minnesotaa keessatti akka baay'atu hin beekamu. Waa'een hawaasa Oromoo wanti beekame jira?
Hawaasa Oromoo keessallee ani boordii keessa barreessaadha. Hawaasa keessallee waan deemu haga tokko nan dhagayeetiin abdadhaa garuu akka marsaa kanarratti maxxanfametti nama jaatamii saddeet san keessaa namni shantamii saddeet dhalataa Somaalee Minnesotaa keessa jiraatu. Namoonni kun immoo namootuma addaati. Nama Oromoo as keessatti hin argine yoo dhageenyees fuuluma dura dhageenye jechuudha.
Egaa iddoo sanatti sababiidha jedhee gabaasaaleen oduu kan kaa'ee tallaalii farra gifiraa tallaalsisuu didanii jedhu. Kanaaf immoo sababiin tallaalsisuu didanii fi dhukkuba ootizim jedhamu jira. Carraa kanaan ootizim jechuun maal akka ta'e dhaggeeffattoota keenyaaf xinnoo yoo naa ibsitan san boodatti fufnaa.
Ootizimiin bal'aadha. Ootizim spectrum disorder jaaniin maali nama yoo dhibee tanaan qabame asxaan xiqqoo shamarran mul'attu jira. Kun immoo hedduu kan maas gaagamuuti jira. Kanarratti ootizimiin kun three domain karaa sadiitti nama miidhuu danda'a. Tokkoffaa intellectual development bilchina sammuu irratti rakkoo fida. social abilities namaa wajjiin waliigaluu hawaasummaa irratti rakkoo fida. sadaffaa irratti learning disorderiidha namni kun waa barachuuf waa qayyabachuu irratti qooda dandeettii irratti hanquu fidaa jechuudha.
Egaa namni kana sadan hin qabne immoo yeroo hundumaa maatii fira irratti hirkata jechuudha.
Maatii irratti hirkataa eegumsaaf kunuunsa adda addaa barbaadaa ijoollee keessattuu daa'immanitti wanni kun heddummaata. Namni kun dhalatee haga bika ga'utti gargaarsa hedduu barbaada jechuudha.
Tallaaliin silaa farra gifiraa yookiin shifteedhaaf kennamu ijoollee irratti rakkina ootizimii kana fidaa sodaa jedhu qabu maatiin dhugumadhaa kun.
Bara kudha sagal sagaltamii saddeet keessa naannoo Yuunaayitid Kingdom yookiin karaa Ingiliiz kanatti nama tokkootu barreeffama tokko gadhiisee ture. Barreeffamni kun maal jedha? Talaalliin MMR yookiin Measles, Mumps and Rubella talaallii waa sadiif keessaa qabu kana hoggaa ijoolleef kennani. Autism kun walitti hidheenya qabaa waan jiru tokko gadhiisee ture. Boodarra immoo qorannoon kasanirra bal'aa nama hedduu kan keessaa hammatu godhamee wanni kun akka walitti hidheenya hin qabne mirkanaa'ee barreeffama waraqaa sanillee akka namni sun deeffatu godhamee jira. Eegas booda immoo wanni kun miidhaan inni fidee karaa sabaa himaatii fi sammuu namaa keessatti illee tarii walitti hidheenyaa jira kajoo fidee jechuudha. Maaliif MMR yookiin talaalliin yoom kan namti amata tokkoo ilaa amata tokkoo fi cinaa isa duraatu kan nama achi booda immoo osoo ijoolleen mana barumsaan seenne amata afurii fi jaha jidduutti kan nama. Aatizimiin kun yeroo hedduu eessatti argama toora daa'imni kun waggaa ol guddachaa amma tokko dhufee yeroo silaa haasawuu eegalutti yeroo silaa namaa wajjin waliigaltee uummataa uummataa uummataa deemu kana irratti mul'achaa dhufa.
In dubbatan.
In dubbatan hogguusanii dhufa tariigaa namni kun waan talaallii sana harka ta'ee fi jaanii tonna jaan yoo talaalliin kan waan kana fiddu taate nama miliyoona meeqaatu aartizim qabaachuu qaba dhimma hawaasa tokko tokko keessatti hoggaa baay'ate gartee isaan suni waan kan ija bitaatiin laaluulleen kagoosisu sani. sanumaan wal qabsiifnee ammallee sabaayimaa ministootaa keessa jiru keer ilavan irratti doktoroonni somaalee yeroo biyyee akka isaan rakkoo miizil sana ministootaa keessatti hawaasa isaaniitiif ibsa godhanii fi walitti dhufeenya talaalliitii fi waa'ee ootizim kanallee akka irraa haasa'uuf taa'an sagantaan baafamee jira. Hawaasni kun akka bahee walitti haasa'uu qabuuf yoo sodaan jiraatte sodaan kun sodaa dhugaa irraa dhufte moo soduma namni wal haasa'ee. bal'isaa jiru jedhanii dhugaa jirtu saayinsii irratti hundaa'anii walitti himuudhaa fi wanni kanaa kun qophaa'aa jira. Nuti illee karaa waldaa hawaasa Oromootiin hawaasaas nutis deddeebinee barsiisuu hawaasnis wal dhagee waliin duulli kun community herd jechuun yoo naan talaallii godhadhee ati talaallii godhatte dhukkubni sun yoo kan ka'ute illee akka nama biraatti hin dabarre godhuudhaaf waan gargaaruuf jecha sanirratti wal jabeessuun hedduu barbaachisaadha.
Dooktar Obsaa Hasan deebinuu laattaniif guddaa galatoomaa.
Isinillee fayyaadaa ammallee hawaasa keenya karaa kanaan tajaajiluu keessaniif hedduu wayyoo baanjaa fayyaadaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan haga tokko siin dhageessisa manni murtii olaanaan kan federaalaa ramaddiin lidataa dhaddachi akka afraffaan kan duraan itti gaafatama sabquunnamtii samaayawii paartii ture yoonaataan tasfaayii raggaasaa irratti hidhaa waggaa ja'aaf baatii ja'a muree jira yeroon hidhaa kun guyyaa inni qabame jalqabee akka lakkaa'amuufis manni murtii ajajee jira jedhamee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a haasawaa walga'ii hoogganoota neetoo irratti dhageessisaniin gamtichi gama damee ittisaatiin kan maallaqni itti hanqatu ta'uu hubachiisan. Neetoon irra jireessa shororkeessummaa waraanuutti akka fuuleffatus hubachiisanii jiru. Neetoon gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatu duula farra shororkeessummaa dhimma godaantotaa doorsisa raashiyaa irraa dhufuu fi biyyoota gama ba'aaf kibbaatiin neetoo daangessanitti akka fuuleffatu hubachiisanii jiru. Miseensonni neetoo maallaqa itti ramadame baasuudhaan akka dirqama isaanii ba'anillee hubachiisanii jiran Tiraamp biyyoota miseensota neetoo 28 keessaa 23 dirqama isaanii ba'u hanqachuun isaanii uummata Yuunaayitid Isteetsiif waan haqaa miti jedhanii jiru. Haleellaa boombee of wareeginsaa wixata dabre kana biyya Biriteen magaalaa Maanchestar keessatti geggeessame wajjin walqabate agammaatti namoonni saddeet hidhamanii jiru. Kanneen keessaa namoonni lama har'a weerara humnootiin tika nagaa bakka adda addaa lamatti geggeessaniin qabaman. Dubartiin kaleessa apartamaa Maanchestar gama kaabaa keessaa qabamte garuu himatamuurraa walaba ta'uudhaan gallakkisamtee jirti. Qondaalonni farra shororkeessummaa ka Biriteen eegaa jalqaba torban kanarraa agarsiisaa sirbaa yookaan immoo koonsertii irratti boombiin dhoosame ijoollee dabalatee namoota 22 fixee booda weerara geggeessuudhaaf shakkamtoota hidhuutti fufanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Fayyaa lamqopheetiin fixachuu jirra meetira baandii kudhanii sagalee digdamii lamaa fi digdamii shan irraa nu caqasuu jirtan gamtee nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan amaaraa jalqabu nu bora olagarra.